Bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Baalee ganda burqaa dhaaree jedhamu keessatti liyyuu poolisiin bulchiisa naannoo Somaalee maatii tokkorraa namoota shan ajjeese jechuudhaan jiraattonni dubbataa jiran. Ka jiraataan naannoo tokko jaallanneef ibseen jalqabna.
Ijoollee abbaa warraa maatii tokko jechuun nama shan ajjeestee lama dhaabaatee humna liyyuu poolisii jedhamu mootummaa kibirii shaniitiin ajajamtedha. Akaakayyuun isiisin du'ee namni du'ee nama shanii ka lubbuun baate jechuu dubra lamaa fi dhiira sadii.
Maatii tokko keessaa.
Maatii tokko keessaa.
Yoomidha kan kun ta'e.
Jumaa ganama jechuudha. Ganama sa'a kudha lama irratti eeguu lafti bariitisan jechuudha. Haati isbitaala gindirsiisee. Mucaan ammoo isbitaala goobbaa jira. Ibsaa goolaa jedhama. Maqaa isbitaala jiriten. Goolaa Hussein abbaan manaa. Oromummaa isaanii qofaaf kan jeesaniif malee wanni biraa isaan iddoon jiru gaa.
Kana rukutanii immoo dhiisanii deemanii.
Mucaan ibsaa jedhanii mukaatti illee ni duute jettee xiyyiitiin dhawanii biraa deemanii jarri lamiin ammoo rabbiin hin ajjeefneen bahanii haati isbitaala gindir jirti mucaan ammoo ibsaa goolaa jedhamu kun isbitaala gobbaa jira. Riifarii barreessanii fi lafa caccabe xiyyiitiin kee bakka qaama saalaa kana biraa asitti caccabsitee riifarii barreessanii fi gobba jedhamu waggaa sagalii sun.
Mucaa gara biraan immoo kan fayyaa oole jira. Ijoollee ishee sadii du'ee inni arfaffaa rukutame hafee. Inni daa'imni xinnoon nagaadha.
Kabaatii torbaa qabdi bikkisuu erga haati raamte san kan lafa bu'ee ka xiyyitiin hin dahin bayeesiniif. Ijoolleen goola Hussein namni sadi ka du'e dubra lamaaf dhiire tokko. Afraffaan akaakayyuu ijoollee kanaa ka waggaa saddeettama siin du'e tokko Mammadeen jedhamtunis bira du'e.
Egasii naannoon sun akkam?
Raayyaa ittisa biyyaa seensisanii ittimaatti erga awwaalanillee jarri achi jiranii waraanni isaan ajjeese baqatee taree namuu waan takka hin goone.
Namoonni ajjeefamanii madaa'an kun durumaayyuu achi jiraatu immoo iddoo biraatii dhufanii qubatan.
Achuma jiraatan lafa isaan irra jiraatanitti jechuudha giddoo isaan irra jiraatanitti seenee rukutee uumamaan achi dalaganii achi guddatan jechuun sanumarra jiraatan jechuudha.
Jiraataa kan biraan immoo akka ibsetti.
Godina Baalee aanaa Sawweenaa ganda Harreelee buufata burqaadhaaniti. Namoonni ajjeefaman nama shantu du'e. isaan uummata isaanii horsiisee bulaa san waraana isaaniitu wajjin jira kenna ammoo waraanni bira hin jiru kumaan diboochi jennaan akkuma silaallee milishaan kenna waan hin jirreef bakka isaan waliin deemanii godaantii dhuftee gara ganda jala geette beeta.
Waraana kam gaa?
Waraana liyyuu poolis liyyuu poolisii fi malleeshiyaa isaanii.
Kan bulchiisa naannoo shanii moo?
Eeyyee dhufanii gaa isaan beekaa naannoo afurii ka Oromiyaa kanarraa gaalli Oromiyaa shanii dhufaniituma oofatanii jiboota baqsanii gaala san oofatan gara ganda ofii. Ijoolleen tiksee gaalaa sun gaala jala deemtee laaltee ganda isaanii yeroo gaalli seene laalanii biraa deegan. Eegan hagaa duuba isaan halkan kana bulanii ganama waytaa lafti bariitu salaata subii uummata salaatee tattaa'u ka waan takallee quban qabne dhufaniituma waraanni tilmaamaan haga nama soddomi shanii ga'u. Dhukkasuma gandarratti bananii gandaan namni qawwee qabu hin jiru keessaa bakka uummanni hin baqate keessaa shan rasaasaan rukutanii.
Egaa ijoollee sadii ajjeesanii tokko immoo haadhaa wajjin madaa'ee inni kaan immoo mucaa harma hodhuu jira.
Eeyyee namni gurguddaan lamallee namoota biraan deebee kadhu akaakayyuu ijoollee kanallee hin du'e jechuudha abbaan abbaa ijoollee kanaa obboleecha abbaa ijoollee kana dhalcheetti du'e hin du'e lachuu waliin gurguddaan sunillee.
Maatii tokko.
Maatii tokko jechuudha ajjeefamanii jiru qabatamaan harka kiyyaan meeshaa fuudhee deemee baadhee harka kiyyaan waliin deemee gadi deemee qabrinne dhaabbannee warra kowwan dibboottii sunis dhufanii ilaalanii. nuti gadda guddaa nuti jedhama akka mirga namummaatti gocha akkana argee hin beeku jedhe kaallichi kumanti boosii suni ani gocha akkana argee hin beeku jiru guyyarratti nama daa'ima akkana godhu hin beeku nama gurguddaa dhiiraa kaajjeesan argee jira kuni gocha bineensaati afaaniif yeroo san akkana nuun jechaa deemee haga ammaa garuu warra sanitti achi godhee warra galeelii saniin dubbisu amma sa'aatii amma jirrutti.
Namoonni shanan maatii tokkorraa ajjeefaman kun awwaalamaniiru.
awwaalanii jiran isaan warra kumandi boostii istaaffii godinarra jirtu yaamanii isaan dhufanii qaamni aanaa dhufee bakka isaan jiranitti suuraa kaasanii akkasitti fuudhanii qabatama ta'uu isaanii laalanii kunoo ijaan argitanii deeqaa kudhan yookaan deeqaa kudhan wayi hin ala hin deemtanii ijaan waraana isaaniitii waan maraa hin gartanii kunoo isin garsiifna jennaan itti akka hin gorre nu ajaja nuuf kennan malee itti hin gorru isaanii deeman gara godinaa deegan. Qabrii lama qonnee addaan qabrii lamatti addaan awwaalle qabrii takkatti nama lama qabrinee. ijoollee qoqqoollee illee qabrii takkatti qabdi.
Maal gasiiti iddoon sun nagaa qaba?
Nagaa maaltu jira uummanni baqate bakka uummanni Oromoo tokkollee namni waraanni hin jiru milishaan achirratti yoo argamtan tarkaanfii isinitti fudhatan namni tokko isinitti akka hin argamne jedhanii milishaan kennanillee duraan gara biraatti deemanii namni maraayyuu qawwee hiikate isaan ammoo qawwee hidhatanii jiranii namni kenna hundi lafa sanirraa bakka sodaatanii baqatanii uummanni hin baqate bakka gara aanaa beeksisa seenigariin kun ammoo garaana soweenaatti akkana godhate nuti kaa yaaddoon keenna bakka ummata keenna gaangarraa buqqa'uu keenna duraanis jarri akkasi nama irratti ajjeesanii lafaa san namni irraa deema bakka itti namni deemu tokkolleen hin taa'u haalaan amma nutti dhagamaa jirti lafa san horiin yeroo ammaa kana lafti sun maraa horsiisee bulaa irratti jiraata horsiisee bulaan sun hundi isaa lafa san gadhiisee lafti sun lafa horii lafa akka gaariitti lagni yaa'u guddaan burqaa dhaalee jiru magaalaatu jira magaalaa san keessa nasbeen halkan afuriif achi keessa bullee mooshanii namni eega siyaasi aduu rabbii gaseennaan namni maraayyuu bakka inni bulu hin beekamu bakka namni maraa baqatee akkatti namni tokkollee meeshaa waan hin qabneef sodaa ajaa'ibaa kana keessa jiru ummanni.
Komaandi poostiin eegumsaan godhu.
Hin jiru komaandi poostiin kun ammoo addeellee harree jira kun qillisaa jira ijaarraalee biraa deemee bara waan takka bichaa nama nuun dubbifne.
Dhimma kana kan ilaaleen bulchaa aanaa beeltoo obbo Ziyaad Amaan gaafatamanii.
Bulchiisa naannoo Sumaalee nama hidhatee namoota maatii tokkootiin kan ajjeefaman.
Nama meeqa?
Nama shan.
Kan madaa'an immoo lamadhaa jedhu.
Akkasuma.
Maaltu uumameetu?
Hoomaa takka manuma isaaniitti kan ajjeefaman.
Warra bulchiisa naannoo Somaaleetii jedhu dhugumaa?
Hidhattootuma naannoo saniiti halkan waan ta'eef eenyu akka ta'e addaan hin beeku.
Komaandi poostiin hin jiranii hin to'anne?
Hin to'atanne biratti hin argamne. Komaandi poostii beeksifne jirra. Bakkichi illee xiqqoo aanaa keenya keessa osoo hin ta'in gara aanaa ollaa keenyaati sawweena keessa namni duun akkasuma.
Namni to'annaa jala oolee jira.
Hin jiru.
Gama kaaniin ajajaa poolisii mattuu komaandar nagaraa dhufeeraa hanga ammaatti akka qabamanitti ka jiran ta'u haati warraasaanii aadde simmanyi taayyee sanbatoo jimaata darbe dubbatanii jiru.
Taayyaatti isa biyyaati kan to'ateen isaantu to'atee jira. Taanoo waan jedhaniin hin qabane gadda guddaatitti dhaga'amee jira jaalala. Uummata isaatiif iddoo qabu maatii isaa ilaalu ji'a lamatti dhufe maatii isaa ilaalaa dursa kan inni kenneef jaalala maatii isaatiif miti biyya isaatiif yaada namni kun garuu gadda guddaan natti dhaga'ame daa'ima lama qaban.
Mattuuma jiraattu isin?
Mattuun jiraannu nu kiiloomeetirii kudha saddeet sarraa fagaannee jirra nu amma. Ijoollee lama qaba baay'ee na jalaa dhukkubsatu lamaan isaanii isaanii wajjiniin akka dhanoo. Waaqayyoo fi uummata Oromoo dhiisneerra ramma waa'ee isaa. daa'ima isaallee gadhiisuu sodaadheera amma sodaa guddaa keessa jira manuma koo keessa illee.
Maaliif?
Nan sodaadha ofuma nan sodaadha.
Maaltu maal ta'a jette?
Tuni gaa raayyaan ittisa biyyaa gaa isa to'atan miti daa'ima isaallee ni san jedhee na yaada amma. Anallee nan ni san jedhee. Shishifidha taanoo amma inni guddaan umurii ja'aadha amma. Inni lammataa waggaa tokko ganaa. Anoo nan sodaadha.
Dhiheenya kana magaalaa Gimbii keessatti raayyaa ittisa biyyaan rasaasaan dhahamuu isaa maddeen hospitaalaa kan nu ibsanii turan dargaggoo gammachuu zawdu wal'aansa sadarkaa olaanaaf jimaata darbe finfinnee seenuusaa firoottansaa ibsanii jiru.
Riisarii godhanii fi naannidha. Gaafa jimaataa dhufe ispaainaal koordii isaa minaalbaasa tuqamee reedhaniitu ergame kaleensaas beera kana wanti jedhamu iyyuu hin jiru. amma immoo anjati isarratti balaa qabate jedhanii kaleessa immoo opereeshinii godhanii amma maagaggamaa keessa jiran.
Dudda isaa ilaalaniiru lafee dudda isaa.
Lafee dudda isaa ilaalamee ragaaskee amma gana wuxeetti isaa nutti himne isuma sana gatee argatanii jedhanii lafa garaa isaatu waxxaramee ture. Maaliif garaan kun waxxarameedhanii gaafa sakattaan malaa godhateera marrummaan isaa irratti. amma isaa jedhanii opereeshinii godhanii dhugaa amma maagaggamiyaa keessa jira waaqumatu beeka.
Maal isaati kan rukutame inni?
Dudda isaa dhaga dudda isaa dhaanii kan galee akka duddaan galee lafeen cinaachaa isaa tuqameera kalee rukutamnaan ba'eera kaleen.
Gaafa argitaniin isin finfinnee dhufee obbeeka?
Ee obbeeka gaafa waaqayyo obbeeka gaafa mucaa dhumaadha waggaa kudha torba kudha saddeet mucaa xinnoodhaan barataadha. kutaa sagal buleessa qoomii soo dhabaan jiran waaqayyo duwwaa beeka waaqayyo duwwaa beeka kan.
Egaa dhaggeeffatoota keenya kanarraa kanumaan an xumuraan jaallannee gammadaati nagaatti.